Kun raadiyoo Nuuran Hudaati. Raadiyoon Nuuran Hudaa sagalee uummata bal'aati. Nuuran Hudaan soora qalbii Musliimaati. Nuuran Hudaa.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أكم جرتان كبجمتوتا dhaggeeffattoota raadiyoo nuuraan hudaa alhamdulillah gargaarsa rabbii guddaatiin sagantaa teenya tanzuul keedaa kudha shan barkuma tokkoo fi dhibba afurii afurtama akka lakkoofsa hijiraatti julaay kudha saddeet barkuma lamaaf kudha sagal akka lakkoofsa milaadiyaa takka hawaa duulessa kudha tokko barkuma lamaaf kudha tokko akka lakkoofsa biyya keenyaatti isiniif dhihaattu sagantaa guyyaa kamisaa qabannee istiidiyoo seennee jirra jalqaba irratti odeeffannoo abbaasiin dhageessuu ni galla.
Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu babaa rokka'e kabajamtoota hordoftoota keenyaa gabaasa odeeffannoo juulaay 18 barkum 2019 sanii dhiyeessaa kasanii dhiyeessu na abbaas minal islaam odeeffannoo keenyaa hardhaatti imal hujjaajota biyya keenyaa ilaalchisee hujjaajotaa fi koree miidiyaa nuural hudaa hujjaajota simatullee dubbisee jira akkasumas odeeffannoo biyya keessaaf ka'alaattis harkaa sanii qaba odeeffannoo keenyaa mataatti gabaasa imal hujjaajotaa ilaalchisee waan jiru saniin ga'a. imaltoonni hajjii marsaa jalqabaa nagayaan magaalaa makkaa gahan hajjii barkanaatiif qophiin barbaachisu hundi xumuramee isniin dabrirraa balalliin marsaa jalqabaa kan eegalame yoo ta'u hujjaajonni marsaa duraa guyya isniinaa bahan nagayaan eega madiinaa gahanii ziyaara isaanii xumuranii makka gahuu nuuf himan hujjaajotaa fi koree miidiyaa nuural hudaa kan magaalaa makkaa kan dhimma hujjaajotaa kan irratti ramadamu waliin simannaa hujjaajotaa fi haal keessa jiran ilaalchisee bilbilaan dubbisee jira mee gamasitti sin dabarsaa jalqaba irratti hujjaajota dubbisa.
alhamdulillahi akka gaarii jirra bareeda jira akka gaarii nu simatanii.
Hayyee.
Warri Madiinaa illee akka gaarii nu simatee amma kaleessa gara makkaa dhufnee akka gaarii jirra alhamdulillahi amma umraa fixannee amma haadannee akkasi jirra alhamdulillahi bareeda.
Mee inshaallah yoom Itoophiyaa irraa kaatan?
Gaafa guyyaa alasinti kaame isniini.
Isniin kaatanii?
Ee isniina kaame.
Hayyee mee haalii jiru maal fakkaata buufata xiyyaara Itoophiyaa irraa kaasee hagam jirtanitti mee maal fakkaata haalii jiru?
Homaa rakkoo wahiitu hin jirtu alhamdulillah yoo duraa nama ganna xiqqaan dabarsan jedhanii akka akka malee sodaannee dawwalanii halkanii fiizan isinirraa qabamaa namni ganna xiqqaan hin jedhani alhamdulillah isinillee ganama nagaan baanee homaa waan namni nu gaafate iyyuu hin jiru.
Mee bakkii qubsumaa ammaan kana makkaatti sin qubsiisan akkami mee maal fakkaata mee inshaallah?
Bakki bakki qubsumaa bareeda jirti alhamdulillah gaarii akka gaarii jirti. fooq irraa bakka bakka bareeda homaa rakkoon hin jirtu alhamdulillah.
Haal gaarii kee jirtan jechuun?
Akka gaarii dhufnee akka gaarii nu qeebalanillee ijoolleen biyyaa taasiftu akka malee nu gargaarte bareeda jirra alhamdulillah namni keenya kanaan dura hawaasa fi yoo deemuu rakkataa mammooti nu nama digdama soddoma nama tokko ilmaanuma biyyaatti godhanii alhamdulillah nu tawaafisanii bareeda jirra.
Koreen hajjii yookaan ammoo warri majlisaa kaachaa jiran hoo isin qubqabu isin qeebalanii?
Isaan leenin jiranii garuu ilmaan biyyaa taasiftu irra nu gargaare jennee ilaalla.
Hayyee jazaakumullaa galatooma. Koreen miidiyaa Nuural Hudaa ka dhimma hujjaajotaa hordofuun deeggarsa akka godhuuf magaalaa makkaatti ramadameessu hujjaajoota simachuun deeggarsa adda addaa godhaa jira. Akka koree kanarraa hubachuu danda'etti qaamonni majlis irraa bakka buufamanii dhufan kanuun bara darbee ta'uu fi deeggarsi gama koree majlisaa irraa hujjaajotaa godhamu xiqqaa ta'uu fi ammoo kan bara darbee irra fooyya'insi qabaachuu nu himan.
Hujjaajonni akkuma amma isinitti himaa jiran kana guyyaa sadii Madiinaa turanii akkuma Madiinaatti ziyaaraa isaanii xumurataniini guyyaa halkan edda galgala gara makkaatti kan seenanii akkuma makkaa seenanii firoonni isaanii akkasuma ilmaan isaanii ijoolleen isaanii hiriyoon isaanii bifa bareedaa ta'een bifa nama gammachiisuun kan simatanii akkasuma gartanii hujjaajjinis gaaffii isaanii tiibaan irraa jalqabeeti hanga dhufanii as madiinaa nu bira madiinaa irraa ka'anii gara makkaatti imalanii nu bira ga'anii bifa bareedaan bifa gammachuudhaan dhufne nuun jedhaniiti odeeffannoo bareedaa kanuu kennanii nutis asitti argamuudhaan anis barreessaa nuural hudaa akkasuma gartanii itti gaafatamaa koree walitti qabaa miidiyaa nuural hudaa magaalaa makkaa ta'uudhaan bifa bareedaan dhaaballee kan simanne.
Iddoon qubsumu jajjaboo ta'e qabame yookaan ammoo sireen qabame ka duraanii irraa maal fooyya'insi qaba?
wanni addaa dura gartanii seennee ilaallee jirra iddoo isaan ciisanis dura nama kudhanii nama kudha lamaan nama kudha shaniin mana tokko keessatti gartanii walitti qabanii amma wanni sun barame baay'ee fooyya'insa qaba gartaniitiin siree mana tokko keessa siree afur siree ja'a siree lama akkanaan gartanii ammas dura hammaamni yookaan manni fincaanii shuggaan gartanii hammaama tokko hammaama lamatu jira ture amma wanni sunis fooyya'ee mataa gurfaatiin hammaami tokko tokko mana keessa jira sunis baay'ee jijjiirama guddatu jira akkasuma gartanii qulqullinni hoteelaa bifa bareedaadhaan kan qulqullaa'eetiin jedha akkasuma gartanii uffanni siree irra afamee akkasuma gartanii boraateen isaanii uffata haarawaa kan itti uffifamee fi akkasuma gartanii boraatii haarawatu isaaniif qophaa'ee hedduu nama gammachiisa akkaataan simannaa isaanii keessattuu gama ummataatiin gama gartanii uummata jiraata magaalaa makkaatiin baay'ee nama gammachiisa.
Gam koree hajjiitiin hoo deeggarsi godhamuu jiru jira?
Gama koree majalisaatiin haalli tokko tokko wanti fooyya'insa qabus ni mul'ata dabree dabree haa ta'u malee iddoo adda addaatti hedduu dadhabbinnis ni jira. Namoonni namoonni hedduun isaanii kanuma bara dabree gartanii waggootaas dura asitti uummata keenya tajaajilaa turanidha. Haa ta'uutii namoonni muraasni keessa bu'anii kan jijjiiraman ni jiru. Isaan sanii wal qunnamnee marii guddaa wajjin haa ta'uudhaan amma tokko tokko wanti fooyya'ee ni jira garuu walumaa galatti haalli jiru baay'ee nama gammachiisa.
Odeeffannoo biraatiin imalli guyyaa salaasaa xuyyuur SV 420 kan qabeenyi daandii xuyyuur mootummaa Saa'udii ta'een godhamuuf ture rakkoo teeknikaa muudateen xiyyaarichi guyyaa salaasaa bahuu dhabee hujjaajoonni buufata xiyyaarichaa keessa eega oolan booda turtii guyyaa lamaa booda har'a ganam bahanii nagayaan madiinaa kan ga'an ta'uu odeeffannoon ni addeessa. Gabaasii gama imala hujjaajotaatiin jiru kan fakkaata inshaallah hamma booda illee hordofnee kan isaanii dhiyeessin ta'a. odeeffannoon keenya kaan ammoo salaam faawundeeshin mana marii dhimmoota islaam itiyoophiyaatiif deeggarsi birrii kum dhibba sadii kenne hooggansii mana marii dhimmoota islaam itiyoophiyaa ji tokkoddoor garangoodhuuf rakkinni bajataa is qunnameen maallaqi mindaa hojjettootaa ji tokkoo kaffaluuf ga'u kan jirre ta'uu ibsuun hawaasii muslimaa biyya keessaa fi biyya alaa jiraat deeggarsa akka godhu gaafatee ture kanuma hordofuun dhaabbanni musliimoota biyya keenyaa ameerikaa kaabaatti argamu salaam faawundeeshin maallaqa miseensota isaa irraa walitti qaba birrii kum dhibba sadii kan kenne ta'uu odeeffannoon ni addeessa. maallaqa kanallee walitti qaba koree furmaata barbaaddu hawaasa musliimaa ustaaz abubakar ahmadiitti kan kennan ta'us beekameera. caffeen oromiyaa bajata bara kum lamaaf kudhanii lama birrii biliyoon torbaatamaa fi miliyoona dhibba tokkoo fi kum dhibba ja'a raggaasise. bajet kan keessaa bajet naannawaa birrii biliyoona kudhanii afur tuqa sagalii ol bajet kapitaal naannootiif birrii biliyoona kudhanii torba tuqa sadi ramadeera aanaalee fi bulchiinsa magaalotaatiif ammoo birriin biliyoona soddomi torba tuqa afurii kan ramadame yoo ta'u of eeggannoof ammoo birriin miliyoon dhibbi shanii kan ramadame ta'uu ibsame maddii bajet kanaallee galii deeggarsi mootummaa federaalaa irraa birrii biliyoona afurtami torba galii idilee naannoo irraa birrii biliyoona kudhanii torba ta'uu odeeffannoon ni addeessa dabalataanis galii keessoo irraa birrii biliyoona lamtuqa sagalii akkasumas gargaarsa alaa irraa birrii miliyoona dhibba tokkoof jaha madda bajata bara kanaa ta'uun beekamee jira. manni marichaa bajatni dabalataa barkum lamaaf kudhanii tokko birrii biliyoona lamtuqa lamaa raggaasisee jira. boordiin filannoo biyyaalessaa gaafii zooniin sidaamaa naannoo ta'uuf dhiyeeffate ilaalchisuun ibsi kenne. manni maree zoonii sidaamaa karaa mana maree naannoo kibbaatiin referandamiin akka geggeeffamuuf boordii filannoo biyyoolessaatiif sadaasaa kudhanii lama barkum lamaaf kudhanii tokko gaafiin kan dhiyaate tur ta'uu ibsame akka heera mootummaatti keewwata afurtamii sadii sadii baa guyyaa gaafiin sun dhiyaate irraa jalqabee waggaa tokko yeroo qophii barbaachisu boordichaafis hojiirra kan oolu ta'uu ibsa boordiin filannoo biyyaalessaa heer mootummaa kan boor godhachuun yeroon kennam dhumachuudhaaf baatiiwwan shanaan hafan keessatti rifarandamii geggeessuuf qophii barbaachisu kan godhaa jiru ta'uu ibsi. Uummanni Sidaamaa naannoo kibbaa irraa adda ba'uudhaaf yeroo dheeraaf kagaafataa ture ta'uu ni beekama. Gamtaan Awurooppaa deeggarsi biliyoon tokkoo fi miliyoon dhibbi shan Itoophiyaa kennuuf waliigalteen mallattaa'e. Deeggarsi maallaqa gamtaa Awurooppaa irraa argamu kun lammiilee Itoophiyaa kum dhibba afuriif carraa hojii uumuuf kan oolu ta'uu ibsame. keessumattuu maallaqi kun paarkota agro indastirii investimentii fi jijjiirama gam mootummaatiin eegalame galmaan ga'uuf kan oolu ta'uu odeeffannoon ni addeessa. Deeggarsi kun karaa dhaabbata United Nation Industrial Development Organization jedhamuutiin hojii irra oolu yoo ta'u haalum kanaan Itoophiyaatti ambaasaaddarii gamtaa Awurooppaa Johan Borsaamii fi bakka buutuun ejensii misooma indastirii dhaabbata mootummoota gamtoomanii waliigaltee kan kan mallatteessan ta'uun beekamee jira. ministeerii qonnaa obbo Umar Huseenii fi ministeerii daldalaa adde Fetlaworq Gabra Egzaabeer akkasumas qondaaltonni ministeeraa maallaqa Itoophiyaa sirna mallattoo kan irratti argamanii jiru. Muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmed daawwannaa hojiitii farras maraseen ministeerri odeeffannoo Eertiraa Imaane Gabra Masqal akka ibsetti jiilli mootummaa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmediin durfam daawwannaa hojii guyyaa lamaatiif farra gam asmaraa seen pirezidaanti Isaayyaas Afaawarqii dabalatee qondaaltonni mootummaa biyyattii hedduun buufata xiyyaara asmaraatti argamuun jiilli mootummaa Itoophiyaa kan kan simatan ta'uu ibsame. Daawwannaan hojii muummichi ministeeraa maal irratti akka xiyyeeffatu hin ibsamne haa ta'u malee biyyoonni lamaan waldhabbii waggaa 20 ol jidduu isaanii turfuruun hariiroo haaraa eega jalqabanii waggaa tokko kan guutu ta'uun ni beekama. Mani maree waraan Suudaanii fi gamtaan mormitoota sanadii adeemsi raawwii hundeeffam mootummaa ce'umsaa qopheessuun waliif mallatteessan. Hooggantoonni man maree waraan Suudaanii fi gamtaan mormitoota akkaataa waliigaltee nageenyi dhiheenya irra gahaniitiin haala raawwii hundeeffam mootummaa ce'umsaa irratti torbee darbirraa eegalee marii geggeessaa turan. Haalum kanaan halkan salaasaa sanadii xumuraa irratti marii dheeraa eega godhaniin booda ganama arba'aa waliigaltee kan kan mallatteessan ta'uu gabaafame. humnoonni lamaan heer mootummaa ilaalchisee ammallee marii kan itti fufan yoo ta'u kunillee haga jumaa boruutti waliigaltee mallatteessuun ni goolabamaa jedhamee eegama. mootummaan saawudii maatii lammiilee niwuzilaand haleellaa shororkeessitootaatiin ajjeefamanii jidduu nam dhibba lamaa carraa hajjii kennuu beeksise. mootummaan saawudii maatii lammiilee niwuzilaand kanneen maarchi dabre haleellaa shororkeessitootaatiin lubbuu dhaban jidduu nam dhibba lamaa baasii barbaachisu hunda danda'uun carraa hajjii kan qopheesse ta'uu ejensiin odeeffannoo biyyattii beeksise. haalum kanaan malik salmaan bin abdulaziz maatiin namoota miidhamanii kunniin hajjii barkanaa akka godhan haalli hundi akka mijaayuuf jechuun ajaja kan dabarse ta'uu beekamee jira maarchi 15 namtichi olaantummaa uummata adii leellis niwuzilaand magaalaa kirischerch jedhamtu keessatti musliimoota salaata jumaa salaataa turan irratti haleellaa raawwateen namoonni 51 ajjeefamuun 49 ammoo madaa'uun ni yaadatama. balaa lolaa kibba eeshiyaatti mudate yoo xiqqaate lubbuun namoota dhibba tokkoo olii darbe roob cimaa kibba eeshiyaa keessatti roobaa jiru hordofuun balaa lolaa indiyaa neepaal baangalaadishii fi paakistaan keessatti mudate namoonni dhibba tokko ol kan du'an yoo ta'u ummanni miliyoon jaha ta'u ammoo qe'ee fi qabeenya irraa kan buqqa'e ta'uu odeeffannoon ni addeesse. balaa lolaa kanaan neepaal hundi caalaa kan miidhamte ta'uu fi bu'uuraaleen misoomaa kanneen akka daandii sarara elektirikaa manneen jireenyaa fi lafeen qonnaa kan barbaadan ta'uu ibsame baangilaadesh naannoo kooks biizaar jedhamu keessatti ammoo kaampiileen baqattoonni rooyingaa miliyoon tokko ol keessa qubatan miidhamanii jiru haalum kanaan manneen leemaanii dhibbi shanii ta'an kanneen baqattoon keessa qubatan guutumaa guutuutti barbaadaayuu dhaabbanni godaantota addunyaa IOM beeksise indiyaa keessattis lageen guutuun gandoonni hedduun kan liqimfaman ta'uun beekamee jira haaluma fakkaatuun paakistaan naannoo kashmiir keessattis lolaa naannichatti hammaataa dhufe kanaan namoonni 18 kan du'an ta'uu odeeffannoon ni mul'ise balaan akkanaa kanaan durallee naannichi yeroo hedduu kan mudatu yoo ta'u keessumattuu barkum lamaaf kudhanii torbaa balaa wal fakkaatu lubbuun namoota dhibba saddeetii ol kan darbe ta'uu rooyiters gabaase. Iiraan markaba seeraan alaa boba'aa fe'atee imalaa turte to'annaa jal oolchuu beeksisti. Humni eegumsa warraaqsi Iiraan markabii biroo seeraan ala boba'aa fe'atee daangaa galaan biyyattii keessa qaxxaamuraa turte to'annaa jal oolchuu beeksisi. Iiraan markaba boba'aa liitira miliyoon tokkoo fi hojjettoota kudhan lama fe'atee imalaa turte alhaddarb kan qabdi ta'uu alatti markabichi qabeenyi biikamii akka ta'e hin ibsin haa ta'u malee emireet markabni boba'aa fe'atee buufata biyyi isii irraa kaatee qarqara Iiraan galoo galaan hormuz keessatti dhabamuu ibsite turte. gan birootiin ammoo ameerikaan loltoota dhibbi shanii saa'udii keessa qubachiisuuf sochii jalqabu ibsiti bulchiinsi tiraamp akka jedhetti qophii waraan iiraan naannichi keessatti godhaa jirtu walqabate aggaammii saa'udii fi biyyoota michuu isii naannichi keessa jiran irratti godhamu qolachuuf akka danda'amu ameerikaan loltoota dabalataa gamasitti erguuf murteessitee jirti jedhe walitti gaarrifannaa ameerikaa fi iiraan jidduu tammaataa dhufu hordofuun tiraamp kanaan durallee markaboota fi xiyyaara waraanaa akkasumas loltoota kum tokko ol garba jiddugalaatti bobbaasuun ni yaadatama. odeeffannoon keenya dhumaa koongireesiin ameerikaa dubbii pirezidaanti tiraamp haasa'e jibbiinsa sanyii jechuun balaaleffate pirezidaanti tiraamp dubartoota miseensota koongireesii ameerikaa afur ilaalchisee jarii kun bakka irraa dhufanitti deebi'anii maaliif biyyoota isaanii hin gargaara jechuun tiwiitar irratti eega barreesse booda mormii fi balaaleffannaa cimaa kaase haalum kanaan dubbiin tiraamp haasa'e jibbiin sanyii wixineen jedhu kalees koongireesii ameerikaatiif kan dhiyaate yoo ta'u miseensota koongireesii paartii riippaabilikaanotaa afur dabalatee deeggarsa sagalee dhibba lamaaf afurtama argachuun ragga'e miseensonni paartii riippaabilikaanotaa dhibba tokkoof saddeettamii torba ammoo wixinee kan mormanii jiru wixineen koongireesiin raggaasis kun haasawni jibbiinsaa tiraamp sun lammiiwwan ameerikaa warra adii hin ta'iniif kanneen dhiheen gara biyyattii baqatan irratti sodaa fi jibbiinsii akka dabalu godhee jiru jechuun balaaleffate dubartoon haasawni jibbiinsa sanyii pirezidaantichaa isaan irratti aggaamama firaan aleksaanderiyaa okaasiyoo kortees ilhaan umar ayyaana preslii fi rashiida xaaliib yoo ta'an ilhaan umariin alatti dubartoon sadeen ameerikaa keessatti dhalatan dubartoonni afraan ibsu waliin ta'anii kennaniin kaayoon haasawu jibbiinsi sanyii tiraamp kun yaada ummataa bulchiinsi isaa malaammaltummaan laaqamee badaa jiru irraa dabsuu waan ta'eef xiyyeeffannaan nama hundaa jechoota pirezidaantichaa irratti osoo hin taane imaammata irratti ta'uu qabaa jedhan hordoftoota keenya odeeffannoon guyyaa irraatti qabnu kanumaa qophiiwwan keenya kaafan waliin turte gaarii qabaadhaa wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu.
hayyee obboleessa keenya abbaas galatoomii rabbiin sirraa jaalatu dhageeffattoota keenya kabajamoo amma gama qophii ijaaramee bultii ceena iyyannoo dhaddacha jaalalaa sabtii dabree dhihaateef sheekni keenya jaalatamaan doktor lawaa'ul islaam murtii akka itti aanutti nuuf dhiyeessu turtiin keessan nu wajjin haa ta'u.
dhaddacha jaalalaa dhaddacha jaalalaa dhaddacha jaalalaa Dhaddacha jaalalaa, dhaddacha jaalalaa, dhaddacha jaalalaa warra dhugaan wal jaalatu warra karaa halaalaatiin walitti hidhamee bultii ijaarrate.
warra jiruu gaarii jiraachuu jiruutu wal himata Himataa fi himatamaan yookiin ammoo himattuu fi himatamtuun dhaddacha irratti dhihaatanii jiru.
abbaan murtii murtii kennuuf qophaa'ee jira abbaa moohatu walitti ilaalla Dhaddacha jaalalaa.
iyyannoo jaalalaa iyyannoo jaalalaa
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد أبولو مسلمة لقيفتوتا هردفوتا تي في نور الهدى بروغراما ضد جالله bakkuma jirtan cufattu waa hunda duraa assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatu gaafintiisan ta karaa waajjiraa dhaddacha jaalalaa mana abbaa murtii bira geeyse deebisaan gaafii ta'en teeysanii akka armaa gadiiti warra dhaggeeffatee bu'aa buufatee namaafillee bu'aa buusu walumaa nu rabbiin nu haa godhu jechaadha amma kara gaafiitti tarkaanfanna gaafiin dura akka jettu obboleessi keenya tokko irraa dhufte fedhii isaatiin rabbiin tokkichi dhabamarraa nu argamsiise baatii afur dura rabbiin intalata kanaa qoode ta ajaa'ibaa ta gartee islaamummaa jaalattu ta qur'aana hogguu takka lafan keenya yaa salaam intalti tun hedduu na jaalatti anillee hedduu ishii jaaladha duuba baatii afran wajjin turre kana keeysatti deemaa fi aannan taaneeti jaalala ajaa'ibaa fuulduraa wal dhabuu hin dandeenyu. Gabbaatus ni yaada anilleen gabbahuu na yaaddi. Duuba hoyaa obboleessamee fixxee bar waan namni jiru cufa faarsitee qarxam goote asuma waa asumaan booda gaa wanni biraa dhiiroo ta'ate fiddu maali? Akkana jaahuun ofaa dubbiin. Zamana boodaa kanaa waan ajaa'ibaatu na arkatee jee obboleessi keenya kun iddoo kiyyaa fi warra iddoo warra kiyyaa walumaa galattu anaa fi isinis biyya keessa hin jirru biyya arabaa keessa jirra jaartii tiyya tana akkuma gartee shamarraan adda addaa warri biyyarraa ala bahee hojjetanitti hojiidhaaf deemti karaa bakka dalagaa bakka tanatti duuba intala tana sixiriitti godhan. akkamitti waan akka ashaanguluttiitti ta maqaan isiidhaa dajjaal jedhan waan akkanaatti si'anitti godhan. Duuba maal taate halkan cufa hin raftu. Halkan cufa numa cinqiti. Halkan cufa numa iyyiti. Isii wajjin anilleen hirriiba dhabe. Rakkoo adda addaa nu mudachaa jira. Duuba hoggaanii fi diqqoo wayyoytee diqqoo dhaabbattee wanni sanitti dhuftu yaa iftuu teenya maal taate jeetiin gaafadha duuba. Deebisaansii hamaal jettuu taate bar wanni kun hoggaanatti dhufte akkanaan jettu quraana kana cicciri. Quraana kana cicciri fuula kiyya duraa fageessi. Inumaa bakka bakka fakkaatutti hin darbiin sagaraa keessa malee. Jaarsa kee kanaas qophaa'u kurfaayu biraa deemi. Arraa boru keessatti. Haquun bakka tanarratti anarra godhamtu isii jaabar na hakachiisan mas'aabji mas'aab magaa kanaan kakadhu naan jaan duuba uummanni maal sirraa fedhaan jaan yeroo kana hoggaawwanni kanaas dhuftu wanni isaan narraa barbaadan anumaa fi atiin kuni wal dhabu addaan yaa'u duuba malaa wallaalee karaa gartee daddacha jaalalaa mana murtii waajjiraatiin mee waan kana naa gayaadha. Hayyoonni cilmiidhaa waan dandeemuun akka karaa faaga tokko irra na faayanii ija obboleessa keenya kun. Yaa Rabbii tokkicha gaa himannaa obboleessa keenya kanaa kanaa faagaa gartee ati jaalatturra nu kaayi deebisaas gartee ta isa quubsitu kan itti fayyadamu godhi. obboleetii teenya tanallee dhukkuba gartee isii mudate kanarra yaa rabbii gammachuufsiidha yeroo gabaabdutti nu dhageeyse si jenna aamin walumaan obboleessa kiyya jaartii tee ija budaa seente takkaahuu waraana warra nama waraanuu jira jinni tana keessa massii jaan arabni jinniin tuni duuba waaqee isaan si waraanti jaalala gartee haala isaan gammachiisuu intaltu tun qabaatti takka. Akkuma san ijji namaalleen akkana ni gooti budaan. Budaan jaan hukmi shari'aatti waan jiru ijji nama miidhuu waan jiru jaahila malee ijji namaa maal nama gooti. Warreen juu wallaala. Zamana nabii keenya keessatti alayhi salaatu wassalaam waa hedduudhaatu sababa ijaatiin argamee jira. Duuba kanaaf jecha muslima cufaafuu dhiiraa dhalaadhaan nabiin keenya dhaamsanuu dhaame wal'aansa kanaatiif kitaabni adda addaa kaayamee hoggaa mana seenan, hoggaa gabbahan, hoggaa nama keessa dhaqan, bakka cufattu waan jan tan godhan tan rabbii fi nama walitti hiitu tan hamtuurraa ifiin eegan waa hedduu qophaa'ee lafa jira. Muslimni dhiiraa dhalattis waan ifiin tiisan kanarraa fagaachuudhaan karaa adda addaatiin rakkoon cufti isaa mudatuun dawaa hospitaala rabbiin nu gade kana irraanfachuudha. Walumaa galattu obboleettiin teenya yoo akkasitti qura'aana qaraatu taate takkaahuu ganduma arabaa kana keessatti qura'aana isiin qaraatu kanarraa warrummaan gartee gaa isiin gartee bira daliiddu kun hinaafanii ijji isaan laaluun ni malti. Ijji tunis duuba budaa nama nyaattullee nama keessaan baane si haa galu dubbiin. Takkaayyuu kar tokko rabbuma tokkichaa beekaa intala tana gartee namni duraan qaadhime isiidha namni jaalatee qaadhimaa qabu. Si tanaan rabbi wali fidee si kanaan rabbi wali fidee isin kun wal jaalattanii wal heerumuu kanarraa intala tana waa itti godhuullee ni malti. Sihirii itti godhuullee ni malti. duuba tanaaf jecha wanni gartaa sihirii tahuu takkaahuu ijji isii ilaalte ija kaafiraa tahuu wanni namaa kennu maqaa mas'aabiin kahan jecha kana takka lammeeysa qur'aana kana ciri sadeeysa qur'aana kana sagara darbe kun cuftinuu maalirraa ka dhufee maayyii irratti sumaa fi isiin tuni akka adda baatanii kaayoon isaanii jechuudha. wanni rabbiin awwala suuraa baqaraa keessatti nuu dhaame kan ummanni sixiriidha hedduu gartee hojiirra ooluu danda'aniin dalagaa isaanii keessatti rabbiin hojii isaaniin barakeessini ويفرقون بين المرء وزوجي بك ربي جوتي هدو سحرين كدفته جير أولتوف جار سافي جارتي والجالة غرغر باسود تناف جتشوني سيدامنو يا أبا ليس خينيا كدراتي انتلتنا بكا غرتي اسين دليتو الرافة غايس بكا سن الرافة غايس بكا سن أكتين ديبين تلمي سارة هم غرتي نما غرتي ربي صداتو ورا رقيا شرعيا نما كرو warra rabbi sodaatu kan budaan sodaatu nama quraana qaroo kun cufaa miti warra budaan jinni warri gartee ijji seente sodaatu jira ka inni gartee hoggaa ol dhufee ol seene u'uu jettu gartee jinniin tun hoggaa inni itti qaree ta iyyitu hoggaa inni itti tufuus ta iyyitu warra akkasii jira duuba haga rabbiin nama akkasii bira si dhaabu gama keetii wanni gootu galgaluu bishaan litira afurii shanii kanatti ati ifiitti qaray takkaahuu nama rabbi sodaatutti geeysi quraanatti haa qarani takkaahuu atummaan itti qare yooniif gartee nama quraana rabbii beeku taate aayatul kursii kursiyii allahu laa ilaaha illaa huwa alhayyu alqayyuum kajusan marraa torba سورة الفاتحة مرة تربة الحمد لله رب العالمين قل هو الله أحد مرة تربة قل أعوذ برب الفلك مرة تربة قل أعوذ برب الناس مرة تربة ألف لام ميم ذلك الكتاب أول سورة هم مفلحونات مرة تربة تربة كرعي بشان كان ها أوبا أوباس ها قاماس ديبتو إن شاء الله يو يوبات بكغرتنا ما ربي صداتو تجيسيتي ati immoo bira taa'i abaluun kun quraana qaraa jettee jaartii tee kophaa biran kaayini ajnabii wajjiin kophaa taa'uun dhorkaadha bira taa'i akkasitti gartee itti haa qara'u namni kasitti qaraanaan wanni baytuun intalti tun ni iyyiti si galee akkatti irraa baasu isaatu beeka duuba rabbiin warreen akkanatti mokorame cufaahu warreen jaarsaa jaartiidhaan gartee wal jaalatu kan haasinni idduu seenee takkaahu ijji hamtuun isaan qarxam godhaa jirtu kana rabbiin dhabama isaan haa godhu kana cufarraahu maal ta'uu qaban gartee ilmaan muslimaa dhikri guddisu dhikrii dhabaatu waa hunda gartee dhukkuba kanaa nama muda wani dhaabnuuf dhikrii halkanii guyyaa keessatti waan ilmi namaa hoggaa mana seenu jiru hoggaa mana irraa gabbahuu jiru hoggaa gachiisuu jiru hogga nyaatu hogga sagaraa seenu hogga bahu akkuma san inumaa waan biraa dhiisi hoggaa warra keetiin dabalamtullee odootiin dabalamneen duratti waan jaanii jira bismillah allahumma jannibna wajannibi allahumma jannibna shaytaan wajannibi shaytaana maa razaqtana du'aa ikkanaafa tana afaan cufaddeeffamee jira afaan oromoottis afaan ingilizittis afaan amaaraattis kanuma beeytu cufattu حسن الحسين كتابة جانتك آدكي برباددو أجي خيستي نكون نمتا ربي نكرتي إسن هالقو فتنة تكلم قافل لما يسا أكيجتو قني لين أبالي سمخينيا توكو ونجو أنا في إن تلتك ربي والفيدي نلتشوتو أمتك ولي والرجال التساني والكتاب قطوميتي جالالتنا خيستي guyya tokkollee iddoo keenyatti walitti hin dabalamne hamtuun iddoo keenyatti hin argamu. Duuba gaafa gartee jaalalli teenya wal madaaltee wal qixaa qixxummaa taate obboleessa ani si jaaladhe eegana jaalatte nu jidduutti odoo dogongorriin argamne daafiiti manguddoodhaan warra keessanitti erga dhuutiin adda qabiyyatteen akkaan si harkaan baane. akkasittiin duuba hoggaa isin jecha kananaa jette hedduun irraa gammade garte maaliif karaa halaalii walitti nu dhiheeysuu walitti nu dhiheeysuu yaaduusii kanaaf jecha hedduun gammade gama hankooti eenyu bakka kanaatii tola abbaa abalu abbaa abalu jee manguddoo bakka saniin maltu walitti qabee erge duuba garuu manguddoon akkuma aadaatti waan barbaachisu fudhatanii dhaqan haa ta'u wanni hirriba na dhorkee na rifachiise sadarkaa maraatuutiin na gahe manguddoon tun dhayxee harka duwwaanatti deebi'u abbaan intalaa intala tana kennuu diduu anaaf keeysaa huu obbolowwan siidhaa ka dardaraati duuba ani waa garaa kiyyarraan muranne abbaan irra didee kana baruun na amana rabbiitu isa amansiisa obboleeyyanillee je'eetiin hulaa adda addaa rukutee karaan intala tana itti fuudhuu danda'u cufa yaadee fiinxan baane doo hin milkooyne garuu maalii yaada dhaleesse dhumarratti obbalii ooyi kottu mana kiyyatti galleeti achirraa wal marihannee waan barbaannu goonee insha Allah rabbiin koolitti nu fida atis kottu mana keessanirraayi anaa bakka sii godha mana kiyyanne bira galiin jeen lakkii jettee ani gartee namni kophaa waliin ba'e hamtu walit dalaguun mala ani si biran dhufu takka deetii rabbi haa guddi laala heddummeessu yaa rabbi warra kanatti gartee dhiira badaa fi jallaa cufa gartee karaa fedheen gartee isii xuraysu fedhu cufa yaa rabbi gartee dhalaa kanaa nu heddummeessi duuba takkanaa heddummachuun maal fageessiti zinaa fageessiteeti ilmaan diqaalaallee diqqeessite jechi duuba duuba hoo gaafa kanaan isiidhaa gartee imaana qabdu ta'uu agarraan isiidhaaf ahdii seenee irbuu seenee maqaa rabbiitiin hamtuu sittiin dalagu hammaan ni kaasi godhuu je'eeni duuba amansiisee na wajjin deemtee mana kiyyatti duuba galchee kabajee akkumaan gartee ahdii isii seenetti hin tuyne gaafa gartee intaltutu dhabamte duuba warra isaanii wal mari'atanii guyyaa kudha shan booda ni kaanuu godhan duuba eega ni kaanuu godhame rabbii keenya galatoonfanne jiruu urgooytu mi'ooytu halaaliin walitti dhufne wajjin dhandhamne duuba kana booda maaluma hafe dhiiroo wanni hafe arra jaartiin tiyyaa biyya jirti ilmoo takkitti gaafa san rabbi nuu kenne wajjin hoggayyuu torbaan tokkoon taa'u dhaweetiin silkiidhaan dubbisa hoggaan dubbisu cufaa wani naan jettu aboo abalu yeeyi aboon nikaan keenya jiru dhihoo tana nuural hudaa irraa waan akkanaa dhagahe duuba nikaa keenya kana nuti sirreeffachuu qabnaa naan jette yaa obbali bannaa ati ni kaakaruma bareedaa wal godhanne hamtu walitti hin daliine wanni niin gartee nikaa irratti si haaroonfadhu maali amansiisuun dadhabee jee duuba duuba tanaaf jechaan kara keessan dhufe mee dhaamsi mee malli naa gootan maali sadeebi'eetiin akkuma ganamaa sanitti ammas manguddoo lamaa sadii afur shan torba taatus ergee gabbaraa fi nikaa fi waa hunda godhee intala tana nikaa haarayaan fuudhamu moofurmaata biraatiitu bakka tana jiraa mee mala naa kennaa jaartiin tiyya akka qalbiin siinarraa hin cabne anillee akka qalbiin nan cabne gammachuudhaan jiruu teenya tana akka waliin xumurannu waja obboleessa keenya duuba yaa obboleessa keenya ta duraati obboleettiin teenya intaltitu wahumarratti jette ammoo akka gartee gaafa dura wal bartan hamtuu walitti hin dalaginne jette eega gaafa sam humtuu walitti hin dalagin eega gaafa sibiraas dhufte hamtuu ittiin dalagin isii tanarratti waa wal fakkaatu dhabu duuba wanni isii irratti wal fakkaate ta isiin tiivii irraa dhageessu intalti takka odoonii fi gurbaa wajjin nikaa dhugaan godhatin namni walitti dabalame nikaan achi boodaa kuni sigalee sirrii miti ummanni sun nikaa sirreeffachuudha qaban jechuu waa dhagee hundhabtu garuu isii wani irraa rakkatteef hammuma odoo akka shari'aatti nikaa waliin godhatin wal jaalachaa turtan haasawaan hirriiba wal dhorkaa turtan takka kan lammeessaadhaa eegachii haateessi wajjiin mana dhufte dhufiinsi kunilleen duraanurraa rakkatteeti laki ansi bira dhufu haraami wajjin jiraannu siin jette rakkoon siisullaa imaana qabeenya siitiif jecha isuma santus bira dhufuun badii jechutti fudhattee jirti dhuga badii garuu siin zinaa miti sadeeysa eegachi boodaan nikaa godhanne maalitti fudhatte akka waan achiin duratti waliin turuu kanarraa nikaan keenya kun waliin taa'uu kanarraa hun ta'uu banne akkamitti as buudat as boodatti liqaan keenya kun sirraawaa jechuurraa rakkatte tanaa wanni jennu obboleetii keenya intalti dhalaa takka gurbaa tokko jaalachuun hooma shari'aati gurbaan tokkos intala jaalaa jaalachuun hooma shari'aati ammoo jaalalti dogongora yeroon jara lamaan kana jidduutti dheeratuun baatii takkaa ol lama sadii afur shan majjaan itti naqatanii hirriiba ol dhorkuun kan agartee wanni dhukkuba waswaasaatiif waan kana fidu duuba ta duraatii takka teetii rabbi haa heddummeessu gaafa duraatiis gurbaa kana odoo ati harka kennite haa inni hamtuu si dalage manguddoo ergadhu jetteen waan gaarii daleeti tan lammeeysaadha gaafa warra keeysan didee manatti si yaammatees ni didde rabbiin takka teetii haa heddummeessu ta sadeeysaadha halaaliin guyyaa kudha shan booda si godhatee ilmoo rabbi sii kennee ilma halaal ilmoo halaal argattee biyyatti biraa deemte isa dhiifte yooka isa eega biraa deemte waswaasni takkaahu inni kun dhalaa wajjiin jira faa jechuu dhageeyse sanirraa isa mufattu taates dubbii hawaasa haasawa bakka malee hin jirrees fudhattee bultii ta'e hin busheeysini dubbii cufa cimsiifadhu bultii ta'e hin digin kanaaf jecha wanni immoo achiin duratti haasawa ati wajjiin turtee fi isa bira dhaquun guyyaa kudha shan jiraachuun suma laal isinumaa fi rabbii tokkicha qofaa isin beeka akka isin waliin tuqin yoo ka waliin tuqin taate nikaan kee sirriidhaa saxiya huuma takkallee hin banne wanni isin irra jiru haga wajjiin turtan mana tokko keessa haraamummaadhaan san qofa rabbii keessan araarama qulqullu rakaa lama salaataa toobaa qulqulluu toobadhaa wanni biraa takkallee isin irratti hin jirtu duuba. warra akkanumatti addunyaa tanarratti wajjin gammadee wajjin horee arri wajjin wajjin filatu rabbiin isin haa godhu akkuma san gartee dhumarratti duuba dhaamsi gartee shamarran keenyaaf dhaam akka intala tanaatti gosummaa fi gandummaa fi maalkii bareedinaa fi qabeenyaa fi maaliin isin hin daagin gurbaa tokko hoggaanii fi isaa wajjin jaalalti onneessi seente hamma dandeetii teetiitti faaga islaamummaa irratti dhorki dogongora inni gartee keessa si naqu akkana jettee hin ayyamin akkuma san ammas akka takka takka gartee warra sheekh dajjaal ganda keeysa maallaqaan fidee ani heerumeetiin jira warra keenya na didan takkaayuu ni kaana godhaa jettu karaa saniis akka fittin qabanne tanaan ummanni qabrii fi gurguraa jira gurra keeysan tolchuun gurra diin keeysanii tolchuun islaamummaa teeysan jechuuhi akkuma san gurra warra keeysanii gurra kee gurra ilmoo teetii gurra jiruu teetii tolchuun sirratti haa jiraatu hin dagamin waa hunda dura intalti dhalaatii fi dhiiraatis waa lama kophaa qaban bultii fi qabrii walii bultii fi qabrii namni kophaa abbaa kophaatti hafa tanaaf jecha bultii teeysan urgeeffachuun isin irratti haa jiraatu. اللهم فاشهد هم درس درس فكاتو تناتي ولتي ديبنو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته هي زوجتي عنوانها عنواني وحبيبتي بستانها بستاني ورفيقة العمر الذي أيامه في بيتها أزكى من الريحان هي أم أبنائي وروضة مهجتي وشريكتي في الفرح والأحزان هي من إذا مل الفؤاد رأيتها زهرا جديدا يانع الألوان وإذا اشتكيت وإذا أتيت من الظهيرة متعبا كانت كأنفاس النسيم الحاني
الرحمن يا إخواني نمشي على درب السلام وفيه maashaa allah shikki keenya kabajamaaf jaalatamaa Dr. Lawaawul Islaam. Rabbiin isin irraa jaalatu galata guddaa argadha. Qophiin itti aantuu qophii gaachana Islaamaati.
gaachana jajjabaa ofiin itti fannu
Gaachana Islaamaa sagantaa kana keessatti gaafilee aduwwiin musliimaa yeroo hedduu irra deddeebi'anii gaafachuudhaan musliimoota ittiin dhamaasuu fedhaniif deebisaa quubsaa hayyoonni islaamaa deebisan afaan oromootti hiiknee isiniif dhiheessina gaachana islaamaa gaachana jajjabaa ofiin itti fannu karaa lafaa ilmi waliin barsiifannu.
I have a question here from Namni Musliima hin taane kan maqaan isaa Piiter jedhamu gaafii takkanatti ergee of harkaa qaba. Dr. Zakir muuziqaan maaf hamaa akka ta'e naa ibsuu dandeessaa?
The non-Muslim friend has a question that why is music Namni musliima hin tahin muuziqaan maaliif hamtuu yookiin haraam taatee jedhee gaafate. Kallattiin quraana keessatti muuziqaan hamtuudha jedhamee wanni ibsame hin jiru. Garuu karaa kallattiitiin alatti wanni ibsame ni jira. Hadiitni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waa'ee muuziqaa fi meeshaalee muuziqaarraa dubbatu ni jira. Wanni isaan hayyaman dibbee qofa, dibbeen halaali. Meeshaaleen muuziqaa kuuwwan biroo hin hayyamamne. Sababni isaa yeroo hedduu meeshaa muuziqaa sammuu namaa jijjiiruun haala addaa keessa nama seensifti. Qura'aana yoo xintaltan qura'aanni wallee ni morma. Suuraa shu'araa keessatti waa'ee warra wallee haasawa. Yeroo hedduu sirbaa fi muuziqaa yoo xintaltan jechoonni achi keessatti fayyadaman hedduun wantoota dhugaarraa fagaatan. Sirba keessatti wayita namoonni jaalallee isaanii faarsan. Adaduma isaan nama san faarsaa deemanii dhugarraayis fagaachaa deeman. Kanaaf filmii Indiyaa keessatti dhiirri intalaan anji'a yookiin adde isaan sii fida. Urjiin sii fidaa jechaa sirba.
Sitaaret wargilegaanga I'll get for you the moon and get for you the star which is not possible.
Kun waan ta'uu danda'u miti. Haaluma wal fakkaatuun walleen Ingiliffaa tan pop and rock jaamtus heddumminaan waan hiikaa qabaatee miti. Jechoonni tokko tokko kan hiikaa qaban keessa jiraachuu danda'an. Hundaafuu muuziqaan karaa qajeelaaraa nama jallisa. Meeshaalee muuziqaa wayita fayyadaman namoonni sammuun isaanii jijjiiramtee uffata asfirraa yaasanii shubbisanii jiran. Kun dhiibbaa muuziqaan qabu. Kanaafuu muuziqaan rabbi irraa si fageessa. Ergamaan rabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni dhoorkan. Dibbee yoo taate malee meeshaalee muuziqaa hin fayyadaminaa ja'an. Muuziqaan gara rabbii nama dhiyeessuu dhiisee rabbi irraa nama fageessa.
That is there. It takes a person away from Allah subhanahu wa ta'ala towards Allah subhanahu wa ta'ala.
Obboleettiin maayikii kanarraa itti fufi.
Side please. Thank you.
السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم هيك حديث صحيح مسلم كيس ترجم توكو سكافتو برباد أمة واحد أمني مسلمة أمة توكو دجين ساني توكو وراني ساني توكو نجيني ساني توكو والأمنتاني ساني توكو يروم أما ستي ولدتك أمامني هاسوين كانتي أمة مسلمة أردت وراني لبسمي أجيفما كي أري أما جران نتي ور حواس مسلمة هنتاني كيس جران نوف حديث نكون أكم we speak The sister wants me to throw some light.
Obboleettiin hadiisa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan uummanni musliimaa uummata tokko jedhu irratti ibsa akkaan kan nuuf nagaafatte. Keessattuu bakka feetes jiraattu uummanni musliimaa uummata tokko yaada jedhu kana. Hadiisota birootis hedduutu jira. Uummanni musliimaa akka qaama tokkooti kan jedhutu jira. Yoo qaama keessaa inni tokko miidhame qaamni hafe hundi ni dhukkubsata. Kanaafuu haala kanaan wal qabatee hawaasuma feete keessa jiraattus UK, Ameerikaa yookiin Saudi Arabiyaa jiraattus uummanni musliimaa tokko. qaamni hawaasa musliimaa iddoo tokko jiru yoo miidhame musliimni biroo hanga danda'ameen cinaa dhaabbachuu qaba rakkoo garaagaraa hedduutu jira fakkeenyaaf hawaasni musliimaa bakka wayii jiraatu yoo hiyyummaa qabaate yookiin waan nyaatu dhabee yoo rakkate hawaasni musliimaa bakka biraa jiraatu ummata kanaaf zakaas ta'ee sadaqaa hannuun gargaaruun barbaachisaadha haala kanaan hawaasa musliimaa kutaa addunyaa biraa keessa jiran deeggaruun ni danda'ama amma garuu haala addaa keessa jirra hawaasni musliimaa naannoo garee keessa jiru miidhamaa jira kanaafuu humna qabnu hundaan cinaa dhaabbachuun dirqama keenya akkuma nabiyyiin keenya jaalatamaan nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ja'anitti hammeenya tokko yoo argitan harka keessaniin dhaabsisuun akkan gaariidha yoo harka keessaniin dhaabsisuu hin dandeenye arraba keessaniin dhaabsisaa yoo arrabaan dhaabsisuu dadhabdan qalbii teessan keessatti jibbaa qalbiin jibbuun irra xiqqoo waan godhuu dandeessaniitii ja'an kanaafuu hammeenya tokko yoo argitan dandeenyaan harkaan itti kutaa deebisaa yoo harkaan dhaabsisuu hin dandeenye arrabaan jibbaadha sanis yoo dadhabdan qalbiin jibbaa wanni xiqqoon godhuu dandeenyu qalbiin jibbuudha fakkeenyaaf saamicha raawwatamaa jiru yoo argitan yoo rabbii humna isiniif kenne waan san dhaabsisaa yoo hattuun sun humnaan kan isin caaltu taate yookiin isin nama muraasa taatanii isaan ammoo kudha wayi ta'an yoo xiqqaate arrabaan dhaabsisuu yaalaa yaa boodhiisi hin hatiin ja'aa yoo isinillee dadhabdan yoo xiqqaate qalbii teessan keessatti jibbaa humna qabnu irratti hundooyinee waan nurraa eegamu raawwachuu qabna arraa haala addaa keessa jirra keessattuu eega balaa fulbana 911 as haali jiru adda akkuma beekamoonni fulbana 911 raawwatame dogongora rabbi ifatti suuraa almaa'idaa suuraa shanaffaa ayaa 32ffaa irratti namni lubbuu takka tan lubbuu biraa hin baasin baase yookiin lubbuu fasaada dachi irratti hin babal'isin baase akka waan ilma namaa hunda fixeetti ilaalama namni lubbuu takka jiraachisees akka nama hunda jiraachiseetii ja'a kanaafuu lubbuu nama nagayaa baasuun haraame fulbana sagal kudha tokko maaltu mudate namoota nagayaa kuma sadi yookiin kuma shanii oltu ajjeefame gocha kun balaaleffatamuu qaba eenyutu badii tana raawwate ani hin beeku miidiyaan abaluu abalufaa ja'a ani hin beeku abbaan fedhees dalagu dogongora wanni landanitti adoolessa torba mudatee lubbuu namoota nagayaa shantama ol galaafates akkasuma kunis balaaleffatamuu qaba abbaan fedhes dalagu dogongora garuu wanni hubatuu qabnu akka carraa tahee musliimonni hawaasa musliiman tahiin keessa jiraatan dhimmi kun akka waan badii islaamaa taheetti fudhatanii dhiifama gaafachuudhaaf humnaa oliif dararan ameerikaatti yuukeetti hawaasni musliimaa walitti qabamanii gocha fulbana sagal kudha tokkoo balaaleffatanii jiran sirrii godhan humaa rakkoon qabu waan adoolessa torba landan keessatti mudatees balaaleffatanii jiran anillee nin balaaleffadha haa ta'u malee arrabuma dubbanne saniin uummata kumaantamaan lakkaa'amu kan afgaanistaanitti ajjeefamaa jiranis balaaleffachuu qabna akkasuma namoota kumaantamaan lakkaa'aman kan iraaqitti ajjeefamaa jiranis balaaleffachuu qabna filistiinitti guyya guyyaan maaltu mudataa jira musliimonni ajjeefamaa jiran boosniyaatti maaltu mudate sanis balaaleffachuu qabna maaliif ta duraa qofarratti dhaabna akka carraa ta'ee musliimonni walitti qabamanii gochi jalqabaa qofa balaaleffachuu isaanii gaazixaarratti dubbiseetiin jira maaliif dogongori dogongora wal fakkaataadha musliimni yoo nama nagaya ajjeese balaaleffatamuu qaba haaluma wal fakkaatu namni musliiman tahin musliima yoo ajjeeses balaaleffatamuu qaba garuu ogummaan yookiin hikmaan dalaguu qabna yoo dubbachuun keessan rakkoo hafidu ta'e yoo dubbachuun keessan rakkoo hafidu ta'e dhiisaa hin dubbatina garuu akka daa'itti rakkoo isin ragahaa jirtu tana ofirraa deebisuun isaanumatti deebisuu danda'uu qabdan kanaafuu wanni beekuu qabnu waan dogongora ta'e balaaleffachuudha an yeroo hedduu gara ameerikaa kanadaa uk maleetiin jira mata duree islaamaa fi shororkeessummaa jedhurratti haasawa hedduun taasise haasawaan godheen wanniin hubachiise maqaan waliifaan laalama namuma tokkoof dalagaa takkarratti kan namusaati fakkeenyaaf indiyaatti waggaa jaatamii fi torbaatam dura wayitee ingiliz indiyaa bulchaa turteetti lammiileen indiyaa hedduun kunneen bilisummaa biyya tanaatiif qabsaawantu jira namoonni bilisummaaf qabsaawan kunneen mootummaa ingiliziin shororkeessota yaamanii yaamaman garuu nuti lammiileen indiyaa falmattoota haqaa jennee isaa yaamna namuma tokko dalagaanis takkittuma garuu maqaa garagaraa lama ilaalcha warra ingiliziin walii galtanii ingiliz mirga indiyaa gabroonfachuu ni qabdi yoo jettan namoota kanneen shororkeessota jettanii yaamuu qabdan garuu ilaalcha lammiilee indiyaatiin yoo walii galtan ingilizoonni gara indiyaa wanni dhufaniif daldalaa fi malee nu saamuu fi miti yoo hajattan ta'e namoota kanniiniin qabsaa'ota jechuu qabdan namoota kanniin sabboontota jettanii yaamuu qabdan namuma tokko dalagaanis takkittuma garuu maqaa garagaraa lama kanaafuu nama tokkoof maqaa kan nun dura namni sun maaliif qabsaa'aa jira kan jedhu adda baafachuu qabdan seenaa warraaqsa ameerikaa wayita ilaaltan jaarraa kudha saddeettaffaa keessa bara kum tokkoo fi dhibba torbaa fi torbaatamii shanitti ameerikaanonni bilisummaa argatan warra ingiliziitu isaan gabroomsaa ture yeroo sanitti namoonni shororkeessota tokkoffaa ja'amuun beekaman beenjaamiin farankiliinii fi joorji waashingitan fa'adha akka mootummaa ingilizitti joorji waashingitan shororkeessaa adda duree ja'amuun beekama booddeetti ammoo namichi shororkeessaa adda duree ja'amee yaamamu kun pirezidaantii ameerikaa ta'e yaadame akka mootummaa ingilizitti shororkeessaa adda duree ja'amee hayyaamamaa tureetu pirezidaantii ameerikaati namni kun yookiin joorji waashingitan joorji bush dabalatee pirezidaantota isa duubaan dhufan hundaaf abbaa kiristinaati kanaafuu wanni amma argaa jiru namni aangoora jiru tokko yoo waajee dubbiin isaanii fudhatamti mootummaa apartaayidii afrikaa kibbaa fakkeenya fudhachuu dandeenya neelsan maandeellaa waggaa 25 fedhan shororkeessaa adda duree ja'anii isa yaaman eega mootummaan apartaayid aangoo irraa buufameen booda afrikaan kibbaa haareetti dhalatte neelsan maandeelaan pirezidaantii ta'e waggoota muraasa booda badhaasa nagayaa kan noobeel badhaafame yaadame namichi shororkeessaa adda duree ja'amuun yaamame dalaguma shororkeessaa ja'amee itti yaamame saniin badhaasa noobeelii kan nagayaa badhaafame duraan hamaa turee booda irratti nama gaarii ta'eetii miti dalaguma wal fakkaattuu tan shororkeessaa ja'amee itti yaamamaa ture sanumaan badhaafame sanuu badhaasa noobeelii nagayaa wanni hubachuu dandeenye namni aangoora jiru tokko yoo waa dubbate dubbiin isaa akka dubbii amantiitti fudhatamti garuu dubbiin akkasii miti kanaafuu wanni godhuu qabnu gara dhugaa bu'uuraa deemuudha obbolee akka muslimaatti nuti dhugaaf dubbachuu qabna yoo rabbii humna siif kenne harka keetiin dhaabsise arraba keetiinis dalagi wanni irra xiqqaan dalaguu dandeessu qalbii keessatti jibbuudha ummaa kanaafis du'aa godhe deebisaa siif kenna jeetiin abdadha.
You can do is curse in your heart and pray for the ummah. Hope that answers the question.
ifaan golgolooyine ka dukkanamoyuu ilaahiin nuuf ibsee ka hundaa dandayuu akka dharri cabdee dhugaaniif abbayuu. نور الهدى نفير بالنفاق
ما شاء الله هيوكين يقول دكتور زاكر نايك ربي سر هجالته بكم سران بكم سسي هذا بلو umrii si haadha hir'iisuu sin jenna buleewwan qophii tana gama afaan oromootti kitanis galata guddaa argadha egaan kabajamtoota dhageeffattoota keenya fedhii rabbiitiin sagantaa keenya kanarraa asuma irratti goolabna hanga sagantaa itti aantu walitti deebinutti nagaya rabbii keessa nuuf jiraadha jiruu qananii keessa qubadha milkii duniyaa akiraa argadha wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh
نور الهدى صور قلبي مسلمة صور قلبي مسلمة